Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeerra.
raashaan weerara yuukireen irratti geggeessiteen lammiiwwan afrikaa yuukireen keessatti danqaman ilaalchisee oduu gabaastonni voa kan isaan nu ergan itti aansuun dhiyeessina.
kan lola yuukireen jalaa dheesse barataa lammii naayijeeriyaa akka ta'e adoonis ayyoo osolaabii wixataa har'aa innaa hangarii dhaqqabu waa'ee hiriyoota isaa boodatti dhiisee deeme kan isa yaaddessu ta'uu dubbata.
Namoonni irra hedduun magaalaa dhiisanii ba'aniiru. Yoo nama naannoo sanaa miti taate namoota waliin dubbachuun rakkisaadha. Waan barbaaddu argachuufillee rakkoodha. Keessumaa bakka ciisichaa. Namoonni hin ciisan. Gara buufata baabura imaltootaa lafa jala jiru dhaqanii achi taa'u. magaalaa keessaa dho'iinsa boombii waan dhageenyuuf filmaata akka biraan qabnu.
gama biraan oduu gabaasaan raadiyoo sagalee ameerikaa jaaksan imfungaanyi barattoota yuukireen magaalaa kaarkiif keessatti danqaman dubbisee jira. lolli yuukireen guyyaa shanaffaa qabatee innaa jiru kanatti jiraattonni lammiiwwan afrikaa irra jireessi barattoota ta'an waraana weeraraa karaa shaaf waraanni yuukireen kanaannoo immoo ofirraa ittisuuf geggeessan gidduutti danqamanii jiru hedduun isaanii mala ittiin gamasii ba'an barbaadaa jiran haa ta'u malee yeroo ammaa balaliin biyyattii keessaa ba'an waan hin jiraanneef hedduun geejjiba lafoon deemuudhaan biyya hollaa kan akka poolaandi dhaqqabuuf yaalaa jiru kanneen biroon kan akka lammii taanzaaniyaa deevid nusuuyaa kan magaalaa daangaa raashaatti dhiyoo fageenya walakkaa sa'aatiirra jiru magaalaa kaarkiif keessa jiraataa ture nageenya ofiif mala gaariidha jechuudhaan achumatti hafuu filate.
Ani amma magaalaa Kirkiiv keessan jira. Magaalaan Kirkiiv Yuukireen gama bahaa fi naannoo daangaa Raashaatti argamti. Kaleessa dho'iinsa boombii hedduutu ture. Har'a garuu kan kaleessaaf dheengaddaa turerra haalli isaa tasgabbaa'ee jira.
Odeeffannoo waa'ee lolaa geggeessamaa jirus maddeen adda addaa kan akka televiziyoonaa, intarneetii, yuutuubii, watsaappii fi feesbuukii irraa argataa jirra jedhe. Deevid hiriyoonni isaa kanneen biroon gamasii ba'an yoo ta'e gaaffiin dhiyaatee fi jira. Akka odeeffannoo jirutti barattoonni Afrikaa daangaa irratti danqamaniiru. Biyya hollaa keessatti dahata argachuuf yaalii godhan ilaalchise maal akka isaan dubbataa jiran illee.
I have one of my friends who started uh, the journey with his family from uh, Thursday last, I mean, th Thursday. He just called me today that said that he has already, today is...
Hiriyaan koo kan maatii isaa waliin kamisaa adeemsa jalqabeetu jira. Har'a naaf bilbilee naannoo daangaa Poolaandii dhaqqabuu natti hime. Barattoonni haqi tokkollee daangaa Poolaandii dhaqqabuu isaanii dhageen jira. Garuu daangaa ce'uu hin dandeenye. Kaan isaanii karaa jijjiirratanii biyyoota dhiyoo jiran kan akka Hangarii, Romeeniyaa fi Slooveekiyaa deemuudhaan ce'uu yaalaa jiru.
Eembasii Itoophiyaa Berliin jirutti itti aanaa hoogganaa jala Itoophiyaa ambaasaaddar Tafarii Taaddaseetiin gareen hoogganamu daangaa Poolaandii fi Yuukireen irratti argamuudhaan wal waraansa Yuukireen dheessuun kanneen daangaa ce'an lammiiwwan Itoophiyaa fi hidda dhalata Itoophiyaa qaban akkasumas lammiiwwan Afrikaaf kanneen gargaarsa fedhan biroofis deeggarsa gochaa akka jiru ibsamee jira. Kanas kan ibsan kabiyyee Jarman, Poolaand, Yuukireen, Rippaabilikii Cheekii fi Slovaakitti ambaasaaddara akka ta'an adde Muluu Salamoon yoo ta'an haala lammiiwwan Itoophiyaa walii galaan irra jiran ibsanii jiru. jaallanni taasifsiise.
Jarri kaan akkanumatti tasa ka'anii deeman paaspoortiillee waa ayidii kaardiillee odoo hin qabatin ba'an jarri kaanillee qophaa'anii dookumentiillee qabatanii hin ba'an jiranii abbaashiidhaan faa makiinuma isaaniin faa miilan faa hin ba'an jiranii garuu tumaaroonni neetworkii telegiraamii waan qabaniif walitti haasa'atuma akkasiin deema achiin deema akkas ta'a wal qarqaara jechaatuma qarqaaraa jirra. kan seenaan jiran poolaandiitti duraan dursine mangistii poolaandiif yukireeniis dubbisne ijoollee keenya waggaa dhufan akka nu galchan iyyamaa arganne timneetoo irra booddee irratti isin dabarsanii koottaa jennee isa booddee immoo nu rakkise paaspoortii jarri hin qabannees nu rakkise ture isas dubbisneet mangistii wajjin karaa qabanneet dhufanii bakka isaan qopheessan haa turanu aduu lamaa sadiitti oggasuma Itoophiyaa ta'uu isaanii qulqulleessineet dokumentii erguu hin dandeenya paaspoortii sachi qopheessuu hin dandeenya jennee odoon waan qabatin illee akka seenanii bakka boqonnaa san akka nu taa'an gooneerra hiriirri baay'atee kanaaf ijoolleen keenya achitti rakkachaa turraan isaanitti dubbisnee amma har'allee namni kanarratti deebi'aa jiranii.
Meeqa ta'u amma barattoonni neetworkii kana keessa jiran afurtamii torba jarri isaan immoo jireenya qaban bakka bakkatti hin jiran hundum isaanii walitti shantamii shan hin caalan kontaaktii hin qabnu garuu immoo jarri kontaaktii illee hin arganne duraan hin jiran namichi sagal tokko immoo kan bakkee qabatanii jiraatan hannachitti heerumanii jiraatan akkas akkasaa jiranii kan bakkaan kaane ta'anii jiran bakka waraanni jiru kan jiran tokko tokko karaa raashaatiin tokko tokko karaa hangariitiin nan deddeeman jiran isaanis yeruma imbaasotatti haasofnee qofa akka rakkanne qopheessaa jirra garuu namni baay'een karaa poolaandii kana waan dhufuuf mangistiin poolaandii amma aduu kudha shansi ta'anii akka deeman karaatti qopheessa jira immoo hoo dubbiin isaanii hin dhumneef tamaaronni poolaandis barsuma isaanii itti fufuu barbaadanuu jiraatan achumatti liigaalii ta'anii karaa isaanii akka qabsiisan lakkii biyya deebinaa haadha abbaa keenya bira deeman jariis akka rakkanne hamma tikeetii argatanitti fa'aa akka itti qophaa'an habara yoo poolisii wajjin taanee bakka itti qophaa'an waarsoottis bakka biraattis qopheessinee jirra isa duwwaa miti daasporaan jarman keessatti firankfurt berliin noornberg bakka hunda dandatti namni tokko tokko faamilii sadiin fudhadhaa tokko tokkoma nama tokko fudhadhaa nagaratti nama tokko ji'a lamas ji'a sadi teessisuu nan danda'a amma dubbiin dhufuutti amma deemanitti amma tiraanspoortii arganitti amma mana tamaarii seenanitti kan jedhu jira nu qarqaara jiranii rakkoon irra jiru amma maali karaa qabsiisnee ijoollee qarqaarutti kaane kana nu jala babal'eessan jiranii oduun taane itti haasa'anii mangistiin gidduu waan Itoophiyaatti singee isaa imbaasiitti siqinaa imbaasii irraa sokkaadhaanii hanuma nuyi karaa qabsiisnee ijoollee qarqaaraa jiru kun seenanii qofa dhokatan nutti hin himanu garuu namni biyya deebi'uu barbaadis akka akkaataatti deemu yoo rakkatiin namni mana tamaaris barsuma deemuu hin danda'ees liigaalii ta'ee akka deddeemu qarqaaruuf malee mirga isaanii irratti imbaasiin akkanan ta'in akkanan ta'aa jechuu hin danda'u isaan qarqaaruuf as jirna malee waan isaan hin barbaanne kana godhaa jechuuf mitan as jirru kanaaf waan poostii goonfaa websaayitii keenya irratti ilaalu koornarii bakka hundan jiran nu dubbisanii qofa rakkoo irraa takkan buune olanii bulaniis akka hin beelofne karaa isaan barbaadan akka isaan qarqaarru akka godhan adaraa jennaan.
Asirratti ambaasaaddar mulu amma Yukireen keessa ba'aniiru guutummaatti ba'aniiru taanaan hagamtu bahe.
Tamaaronni afurtamii torbatu jira garuu waan hin baane jiran ijoollee lamaan sadeen takka jiranii isaan immoo dubbisnee turre mootummaa Yukireeni jarriin kaanii bakkuma jiran taata'anu asifachuggaa soso'an asifachuggaa deeman rakkoo akka irra buune manuma isaanii taa'u isaan irra jira jedhaniiru kanaaf nunis bakka hin taanetti sosaatanii akka rakkoo irra buufne manaan ba'ina jedhameera bakka militarii beeziin jiru miti hin jiran manuma waan jiraniif katamaa keessa isaan waan tokko isaan hin jiru seeftiin bakka hin jiraannetti asifachi kaata. dhaabbatanii rakkoo irra bulchinaa jennee qofa infoormeeshinii dabarsaa jirra silkii nutti kennuun barbaadanu jarri kaan beekatuma dhoksan garuu embaasiin giddiidhaan waan godhu jiru ergaa keenya argan garuu hin laalan wannu san irratti jarri jiran jechuudha ijoolleen kaan kaan isaan dubbisaa jiranii.
Naannoo daangaa sanatti embasiin keessan nama ergee wanti hordofsiisaa jiru jira.
Mikittiliin kiyya ambaasadar Tafarii jedhama. nama wajjin ergine daayaspooraa sanachitti nu qarqaara poolaandii jara jiran mahabara tiyoo poolisii wajjin kan jiran ijoolleen keenya jirti uummanni Itoophiyaa jiranii jarri isaan nu qarqaaran wajjin goonee komitee dhaabnetti isaan wajjin bakkuma boordarii san jiranii achumaayis yoodhan dubbisanii qofa silkiidhaanis namni soo amma nama ja'a nama saddeetillee akka soo rakkatees makiinuma saniin asiifachi fudhachuuf qarqaaruuf tiraanspoortii piroovaayidii godhuuf deemaniyyuu salfiin achitti jiru ekspeekti gootumeti kuma dhibba lama fa'a akkas baay'een baay'ataa qopheenyi jiruuyyu akkasitti deemaa jirra garuu ijoolleen baay'een seenaa jirti an rakkoo nutti fidee dhokachuu isaanii kana garuu nu isaan qarqaaruu jiraachuus keenya kan akka beekan barbaanna hoo intarviyuu kanallee dhaga'an.
Ambaasaadar Muluu Salamoon deebinaa laattaniif maqaa dhaggeeffatoota keenyaan hedduu galatoomaa.
Isinis ijoollee keenya qarqaaruuf yaada kana nu gaafachuun keessan isiniin galateeffadha galatoomaa.
Gama kaaniin lammiiwwan Afrikaa kanneen Yukireen keessa jiraatan lubbuu ofii oolchuuf jecha yeroo baqataa jiran kanatti daangaa Yukireen akka hin dabarre ittifamuun isaanii kan akkaan isaan jeeqaa jiru ta'uu dura taa'aan gamtaa Afrikaa fi pireezidaantii Senegaal ka ta'an Maakii Saaliif. akkasumas koomishina gamtaa afrikaa birataa akka ta'an muusaa faakii ibsanii jiru. Lameenuu kaleessa galgala ibsa baasaniin walitti bu'iinsi lafa jirutti namni marti daangaa ce'uuf mirga akka qabu yaadachiisuudhaan yeroo ammaa walitti bu'iinsa yukreen keessaan namoonni rakkataa jiran lammummaa fi sanyii isaanii utuu addan baafamin mirga qabaniin fayyadamuu akka qaban hubachiisan. Ambaasaadder Muluu Salamoon dhimma kanarratti yaada kennaniin lammiiwwan Afrikaa daangaa ce'uu irratti loogiin akka irratti gaggeeffamuu fi aangawoonni daangaa Yukreen mooraa qopheessuun lammiiwwan Afrikaa qobaatti kaa'uu isaanii gabaasni na dhaqqabee jiraa jedhan. Dhimma kana aangawootaaf gareelee dhimmi ilaalu akkasumas diinii dippiloomaatotaa kan jedhan kan ambaasaaddaroota Afrikaa 48 Berliin keessatti qindeessutti akka dhiyeessan kan ibsan ambaasaadder Muluun loogiin akkasii gonkumaa fudhatama hin qabu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gama kaaniin dubbi himaan ministirii haajaa alaa Ameerikaa Ned Price kan miidiyaaleen gabaasaa jiran kana akka hordofaa jiran. loogiin sanyii keessumaa yeroo rakkootti gaggeeffamu obsaan kan ilaalamuu fi fudhatama qabu mitii jedhaniiru biyyoonni ollaa yuukireen daangaa isaanii banaa gochuu itti fufuu isaanii ni simanna ka jedhan piraayis dhaabbatoota tokkummaa mootummoota iddoo sana jiran waliin dhiyeenyaan hojjetaa jirra jedhaniiru kunis namni marti gara biyya ollaatti ce'u simannaa walqixxee akka argatu akkasumas. eegumsi nageenyaa kan haalli isaanii gaafatu argachuu isaanii mirkaneessuufi jedhan biyyoonni baqattoota kan ilaaleen dirqamarra jiru akkasumas qajeelfamaa baqataa yookiin kanneen dahannaa gaafatan humnaan gara biyyarraa dheessanitti akka hin deebisneef ba'es akka kabajan gaafannaa jedhaniiru yuukireen namoonni karaa daangaa akka ba'an akka eehamtu akkasumas. biyyoonni ollaa yuukireen ta'an namoota viizaa argachuuf ulaagaa hin guunne. kanneen biyyoota adda addaarraa gara yuukireenitti maluun achi jiraataa turan yeroo ammaa immoo walitti bu'iinsa uumameen dheessuuf dirqamaniif haga danda'ametti hatattamaan gargaaruun namoota hookkara deemaa jiruuf saaxilaman kana akka simataniif need piraayis gaafatanii jiru dhaggeeffatoota keenyaa kanumaan kanarraaf jedhe xumura haanjaallannee gammadaati nagaatti.
akka galmeen seenaa jedhutti lola aduwaa irratti loltoota itiyoophiyaatiin kan injifatame xaaliyaan bara 1920moota gara dhumaarra lafa itiyoophiyaa weerartee turte bara sana itiyoophiyaa bakka garaagaraatti loltoota xaaliyaan waliin lolli hedduun geggeeffamuu dubbata seenaan lola geggeeffaman kana keessaa tokko bara 1933 geggeeffamuunsaa kan himamu lola saambeeti galmoo daawwitti qophii har'aaf qindeessee kunoota.
bara 1886 ture jalqabaa amajjii lola kaaba itiyoophiyaa magaalaa adaawaatti geggeeffameen loltoonni itiyoophiyaa alasii kan xaaliyaaniin injifatan alas loltoonni xaaliyaan injifatamanii biyyaa ba'anuus marab mallaash yookaan immoo eertiraa ammaatii fi ollaa soomaaliyaa keessa garuu buufatanii turan keessumaa erga bara 1920mootaa keessaa beenitoo musoloonii gara taayitaatti dhufee as xaaliyaan lammatee itiyoophiyaa weeraruuf waraanatti seente karaa soomaaliyaa lolli xaaliyaaniin faana jalqabe haga xaaliyaan biyya guutuu lakkistee baatutti bakka garaagaraatti gaggeeffamaa ture kana keessaa inni tokko lola saambeeti. gaarri saambee godina iluu abbaa booraa aanaa allee magaalaa goreerraa fageenya gara kiiloomeetira 15 irratti argama obbo hordofaa hundee hoogganaa waajjira aadaa fi turizimii aanaa alleeti.
xaaliyaaniin waggaa afurtama booda hundee ishee jabeeffattee biyya kana weeraruuf yeroo isheen kaatu namoota naannoo baatiloonii kudha lama kan ta'an qabattee gara iluu abbaa booritti imaluudhaan gara dirree waraana saambee amma jennu kanatti kan isheen lola bante yeroo sana namoonni bebbeekamoon. Naannoo saambee kan dhalatan kanneen akka margaa bookaafaa zoodee lamuufaa kan jedhaman adda durummaadhaan dhimma kana namoota qindeessanii laga qabir kan jedhamu jira lagdi qabir kun immoo gara magaalaa goreetti ceesisuudhaaf haala mijataadha bishaan guddaa sanarratti nooraa harkaan ijaarame ture haa ta'u garuu dhufaatii ishee kana milkaa'ina dhabsiisuuf jecha namoonni kun walitti qindaa'anii nooraa sana addaan kutuudhaan. naannoo sanatti lola kan itti bananidha baruma kudha sagal soddomii sadii keessa.
Akka obbo Hordofaan jedhanutti lola kanarratti jiraattota lixa Oromiyaa maratu hirmaate.
Yeroo humni xaaliyaanii dabalaa dhufu fakkeenyaaf amma gara Wallaggaatii namoonni hedduun dhufanii kan asitti lubbuun isaanii lola kanarratti ba'ee kanneen akka shawaa namni bakka garaa garaatii itti duuluudhaan lola kana kan inni injifate lolli kun injifachuuf inni guddaa kan ta'e. lagdi qabar kun cituusaadha. Qabar laga guddaa baay'ee beekamaa namni keessa darbuu hin dandeenyedha.
haa ta'u garuu jalqaba siisteema beekumsaa itti fayyadamuudhaan namoonni naannoo sanaa gocha isaan raawwatan namoonni akka riphanii taa'an guyyaa shaniif geggeeffame lolli walirraa tuuncitiin lola guyyaa shaniif geggeeffame kana humni xaaliyaanii gaafa dadhabaa dhufu xaaliyaaniin gaara saanbee yookiin immoo tabba guddaa jira tabba sanatti baatee dhumarratti gaafa seen harka kennattu namoota harka kennatan naannoo goree keessa tursiisanii sana booda goreerraa mattu gara yaayyoodhaan naqqamteetti makiina yaabsisanii gara gidduutti yookiin immoo gara finfinneetti kan geessamanii.
Obbo Faaris Aliyyi waajjira aadaa fi tuurizimii aanaallee keessa ganna saddeetii oliif qorataa seenaa turan.
Dursaa waraanaa ta'anii shawarraa kan uummata waraana lolchiisuudhaaf fudhatee dhufe jaagamaa keelloo kan jedhama duraa. Booddee jaraatiin immoo leensee kan jedhamtu dubartiidha kan ajajaa waraanaa taatee booddee dhaabdattee leensee keelloo jedhamtu booddeetti jaagamaati isheen immoo namooti babbeekamoon warra akka margoo bookaa fi ayyaansoo bookaa immoo warra qaamaan keessatti hirmaatee lola sana keessatti ajjeesee du'e jechuudha. Obbolaan lameen kun saanbee keessa nuusira fayyadamtu tokkotti dhalatanii loliisa kanaaf biyyaa ba'anii teeppii dhaqanii teeppiitti immoo achi saamamaniitu miidhamanii addeebi'anii asitti utuu biyya isaanii keessa jiraataa jiranuu waa'een xaaliyaanii addeebi'uu kun jara sodaachifnaan waraanumaaf meeshaa qoodattafaa kana qabataniitu waan jarri uummata walitti qabatanii bishaan qabar bishaan laga guddaa jira qabariin laga kutanii akka isheen bishaan sana hin ceenee fi achi keessa dhagaa keessa ta'aniitiyyuu bishaan keessa galaniiti kan jarri eeggatan. Isa booddee harreetti taankii feetee gaafa jarri dhuftuu gaggeessaa kana rukutaniitiyyuu isa booddee oomaan jara harka akka bittinnaa'u ta'ee jarri tulluu guraa mallii sana jedhamu isatti ola rakkeetiyyuu achi irratti qabba'amtee guyyaa sadii bultee amma kana immoo dhukaasa baay'ee qabdu kan isheen achitti achi irratti hanga goreetti hanga tulluu mashii jedhamutti dhukaasaa banteetiyyuu jarri kun immoo kan oomaa jara keessatti akka jarri oomaan seerri tamsaatuu fi dursaan seerri kutamu hangoree jara obbolaa kana jechuudha.
Lola kanarra hafaniiru warri kun.
Ayyaansoo bookaa ergasii bubbuleeti kan dhukkubsatee du'e margoo bookaa waraanichi keessatti fe'e.
Obbo Aliyyiin warri lola kana irratti hirmaate meeshaawwan lolaa hedduu boojii himanii garuu yaadannoon lola kanaaf dhaabachuu malee jiraachuu dhabuu qeeqanii jiru. Obbo Hordofaa Hundees yaaduma kana biyyootti himan. Waa'ee kan irratti obbo Wandimmuu Dabalaa itti gaafatamaan waajjira aadaa fi tuurizimii kan godina Abbaa Booraa akkas jechuun deebii kennu.
Godinni kun walumaa galaa iddoo hawwata tuurizimii gurguddaadha kan inni qabu. Bakkeewwan kun immoo ba'anii mul'atanii madda diinagdee ta'uu qabu beekamuudha qabu jennee iddoowwan kudhan adda baafne keessaa tokko bakka injifannoo saanbee kana jechuudha. Kanas immoo yuunivarsiitii mattuu koomishinii tuurizimii Oromiyaa biiroo tuurizimii Oromiyaa ministeera tuurizimii wajjiniin taanee qorannoo gadi fagoon gaggeeffame iddoowwan kudhan adda baan irratti saanbee dabalatee jechuudha magaalaa goree dabalatee iddoowwan hawwata tuurizimii akka Itoophiyaatti jiran keessaa bakka guddaa ta'uu qabu jennee itti deemaa jirra. Qorannoon kunis immoo waajjira muummee koomishinii tuurizimii Oromiyaatti bakka ittaanaa bulchaan godina keenyaa yuunivarsiitii mattuu biiroo tuurizimii Oromiyaa koomishinii tuurizimii Oromiyaa ministeerri tuurizimii bakka argamanitti dhiyaatee haala gaariirra jira jechuun dandeenya keessumaa bara kana.
Obbo Wandimmuun yuunivarsiitiin mattuusii bakkeewwan seena qabeeyyii ta'an kan godina Iluu Abbaa Booraa keessa jiran qorachuu akka itti fufullee dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Qalbu Daawit Adaamarraa.
Naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa keessaa sababaa hongeen buqqaa'uun godina Qeellan Wallaggaa aanaa Anfilloo keessa qubsiifamuu isaanii namoonni dubbatan baatiiwwan darban sagaleef gargaarsa waan hin arganneef rakkoodhaaf saaxilamneerra jedhan. Beelarraa kan ka'e daa'immanii fi haadholiin dhibamanii lubbuun isaanii akka darbellee namoota kanneen keessaa hangi tokko dubbataniiru. Bulchaa aanaa Anfillootti itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina Qeellan Wallaggaa. gargaarsi buqqaatotaa kanneeniif taasifamaa ture sababaa rakkoo nageenyaatiin adda citee ture jechuun sagalee ameerikaatti himan kanarratti naakoor malkaa gabaasa qaba.
naannoo oromiyaa godina harargee bahaa aanolee garaagaraa keessaa sababaa hongee buqqa'uudhaan godina qilleen wallaggaa aanaa anfilloo ganda yeettii qoonqii jedhamu keessa qubsiifamuu isaanii namootni dubbatan baatiiwwan darban sagaliif gargaarsa waan hin arganneef rakkoodhaaf saaxilamuu isaaniiti kan himan miseensota koree filataman keessaa ta'uun qaamolee mootummaa garaagaraa dhimmi ilaallatuuf rakkoo kana hubachiisaa turuu kan dubbatanii fi sababaa kanaan walqabatee maqaa isaanii ibsuudhaaf eeyyamamoo akka hin taane kan himan akkas jechuun bilbilaan dubbatanii jiru.
Maatii kuma kudha torbaa fi dhibba sadiif diidamii shani maatiin piloorii mootummaarra jiru kan immoo dhalatee lubbuudhaan jiru maatii kuma diidamii afurii dhibba saddeetii fi afurtama.
Abbaa warraa meeqa?
Kuma lamaa fi dhibba afurii fi afurtamii torba.
Kuma lamaaf dhibba afuriif?
Afurtamii torba.
Waggaa meeqa amma erga fudhatanii?
Bara kuma lamaaf jaha kaaseetti har'a waggaa saddeeti. Wanti infoormeeshiniin gara mootummaatiin jiru raashinni keessanii haala nageenyaatiin adda citee konkolaataan gara wallaggaa galuun hin danda'amu waan ta'eef isuma kana wanni isaan ibsan godhan.
Haalli nageenyaa dhuguma yaaddessaadha ganda sanatti.
Inni haalli nageenyaa sirriidha jira.
Amma yeroo kana rakkoodha.
Baay'ee rakkoodha maaliif gara lachuu jiru beektaa.
Gara lachuu immoo jettan.
Qaamni mootummaas baay'een isaanii jiru warri kaanis jiru. isa kanaaf gidduutti baay'ee rakkanne beektaa uummanni kun baay'ee rakkataadha daariirra jira.
Aadde Caaltuu Ahmed ji'oota darban sagaliif gargaarsa argachuu dhabuu isaanii ibsuudhaan sababaa kanarraa kan ka'e isaanii fi buqqaatota kanneen biroorra rakkoo ga'e jedhan akkasitti ibsu.
Amma nuti kun ablee gara deengaggaa ta'es waan tokko namni lullaatan jiru akkanatti agabuun gaammaan tana dubartiin ulfaa nama meeqaa da'umsarra dhumee ilmaan namaa haanii ta'e kaan dhumee bikkatti nama awwaalluuf bikka dhiifnuu dhabne jechuudha. Maatiin gaammaan tana yoon isiif agarte gaakakka hiitee akka daawwiti Bititti keessatti filaaluu ta'u nama dhibba lama kan caaluutu as keessatti argame jechuudha. Ammaan tana gaarakkoon keenya gaamma qeensa nu geesse gaa bikka gara gorroon laalee harra ciijannu hin qabnu waan nyaannu waan dhugnu waan tokko hin qabnu jechuudha. Nyaanni wanni nuti mootummaan nu kan nurraa dhaabbate ji'a saddeet guutuu akkanuma jirre jechuudha.
Namni biraan obbo Khalid Mahamed akka jedhaman dubbatanii fi bilbilaan isaan dubbisne sababaa gargaarsa dhabuu irraan kan ka'e dhibee sababaa beelaatti dhufeen lubbuu isaa dhabuu dubbatanii jiru.
Maqaan isaa garuu hospitaala galme dooratu keessaa baay'ee jecha hin gana nyaatatu jechuudha. Qaama isaa guutuu suuraan hiita jechuudha. Sababa kanaaf hanqinaa fi gaafa nuti geessu osoo mana achitti yookiin ilaalchisaa jiruuti lubbuu isaa achitti darbe jechuudha.
Hanqina nyaataa ta'uu isaa eenyu isinitti hime?
Warreen hospitaaliiti.
Mootummaan ariitiin deeggarsa akka isaanii godhus gaafatanii jiru namoonni kunneen. Bulchaan aanaa Anfilloo obbo Geetaachoo Gammachuu komeen buqqaatotaa sirrii ta'uu dubbachuudhaan sababaa itti gargaarsi qaqqabuu hin dandeenye jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Yaa ji'oota muraasa amma kanas waan ta'u miti naannoo ji'a shan ja'a ta'uu danda'a.
Maali sababi isaas?
Uummata kanaaf gaafa midhaanni kun dhufaafii ture dhiibbaan shaneetiin godhamaa ture hin jiraata jechuudha. Qaamolee midhaan kana dorgomanii caalbaasiidhaan dorgomanii makiinaa waan garaagaraatiin gara sanatti fe'an wantoota humnaa olii gaafachuudhaan illee rakkoowwan tokko tokko ta'aa turaniiru. Baasii humnaa olii shufeerota gaafachuudhaan shufeeriin illee yeroo inni itti mufate kallattii garaagaraatiin intinaa jedhaa ture hin jiraata. Haa ta'u garuu boodarraa qaama erga midhaanni kun irraa dhaabbates wanti dhiifame hin jiru qaama ilaallatu sadarkaa sadarkaadhaan gaafachaa kan jiru. Qaamni ilaallatu kunis immoo waan amma ammaatti gaafachaa jirruutiin deebii nuu kenna jennee eegaa jirra.
Daa'imman illee nu jalaa du'aa jiru jedhani kun hammam dhugaadha?
Daa'imni sababa qoonqootiin du'e jedhu ani ragaa kanallee of hirkaa hin qabu.
Akka isaan hojjetatanii jiraatan gochuudhaaf wanti isin yaaddan jira.
Kana booddee isaanis qotanii maatii isaaniirrallee darbanii oomisha kanallee gabaaf dhiyeessuu akka isaan danda'anitti wanta adda baasaa jirru jira. Sana waan xiyyeeffannee hojjechaa jirru jechuudha. Ammatti garuu dhuguma godina keenya keessatti mootummaan xiyyeeffannee. xiyyeeffannoo addaatti kennee humna shiftaa kana balleessuuf hojiin hojjetamaa jiru hojii baay'ee nama gammachiisuuf hojii nama jajjabeessuudha.
Amma aanaa muggii keessa qaamni hidhatee jiraatu.
Bakki qaami kun qubatee jiru jechuudha. Gama tokkoon naannoodhaan wal daangessa gama tokkoon biyyaan wal daangessa aanaa keenya keessaallee fageenya irratti argama. Hojiin amma naannoo sanaatti hojjetamaa jiru immoo jira waan ta'eef qaami ilaallatu immoo gaaffii nu gaafanneef deebii hin kenna jenneellee eegaa jirra waan ta'eef kan duraa akka kana ture kan ammaa immoo kana fakkaataa siin jechuu barbaadeedha.
Sababaa beelaan wal qabatee namootni lubbuu isaanii dhaban jiraachuuf dhabuu ilaalchisee hospitaala Dambidoolloo daa'imman itti yaalamaa turan jedhame irraa dhimmicha adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne hin milkoofne itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina qellee wallaggaa obbo Tasfaa Tasammaa buqqaatota kanneen mala ittiin gargaaruudhaaf yaadan yommuu ibsan.
Inni kun fallisaa uummati sun saaxila jiraachuu keessa jiraachuu isaa beekamee waajjirri keenyas gubbaa komishinii keenya wajjin wal quunnamee amma hamminaan dhufuu hin danda'u achi gahuun xinnoo see rakkisaadha waan jedhu irraa kaa'amee immoo birriittis jijjiiranii fi akka dhufuufis dhalaa komishinii nu gaafannaan komishinii gaas barree laallee waajjira pirezidaantii isa qabee asa diibii irraa karaa kanaan furmaata argata inni.
Kan Hooganumaan wal qabatee Komishinarri itti aanaa Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Oromiyaa Obbo Garramuu Oliiqaa hojii buqqaatota kanneen gargaaruudhaaf hojjetamaa jira jedhan ibsanii jiru.
Anfillee jechuun yeroo dheeraa turaniiru achitti dhaqanii akka isaan gargaaraman adda bahee naannoo daangaa gambeellarra kan jiran yeetti yookaan immoo aanaa muggiirra. Isaan kana yeroo yerootti gargaarsi marsaa marsaadhaan qaqqabaa ture jechuudha. Ji'a sadii afurii as garuu akka geenyadhaan nuti beeknu ji'a sagal nuti. Amma garuu xinnoo haala nageenyaa kanneen biroo namni sodaarraa kan ka'e keessumaa tiraanisportoroonni achi geessuu qaban geessuu hin dandeenyu jedhanii rakkoon akkasii waan wannoo ta'ee fi amma haalli argamutti kallattii adda addaatiin aanaanis godinnis walumaan ta'ee deeggaree isaanis immoo falattiin of tursuu qaban irratti hirmaatanii akka turan ta'ee jira. Garuummoo amma haalli fooyya'aa jira waan ta'eef gargaarsa isaaniif ramadame karaa federaalaa akka deemu taasifna jechuudha. Hanga yoonaa garuu xinnoo humna ol waan ta'eef isaan hin qaqqabne.
Gargaarsi aanaan filloo ganda yeettii qoonqii jedhamu kan akka hin qaqqabneef sababaa ta'eera jechuudhaan kan komatame gurmuu mootummaan shororkeessaa jechuun farrajoon shanii jechuudhaan waamu gurmichi ammoo waraana bilisummaa oromoo jechuudhaan of waamu himannaa gama mootummaatiin irratti dhiyaatu laalchisee dubbii himaa gurmichaa zoonii lixaa bilbilaan argannee dubbisuudhaaf yaaliin taasifne hin milkoofne. Kanaan dura garuu ajajootni waraana gurmichaa himannaa gama mootummaatiin itti dhiyaatu haala akka isaan turan ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Yuukireen Rippaabilikii Cheekii fi Slovaakittii ambaasaaddara kataan adda muluu Salamoon haala lammiiwwan Itoophiyaa walii galaan irra jiran ibsanii jiru jaallannee taasifsiise.
Ijoolleen baay'inaan seenteetti hanaftee hin jirtu fakkaattu amma waggaan argu gaddalee digdamii shanii galee jarmanitti faa poolaanditti faa akkanumatti immoo karaa kaaniin dimbaraaf raashaan turan lama karaa hangarii san lama amma digdamii shan akkas jiran turan har'ammoo isa caalaa seenaniiru maanaaf hin fakkaatu garuu waan riippoortii nutti hin gooneef barbaadaa jirra achirra akkan hafe jiruu danda'a akkanumattis immoo bakka taa'aniin kaane mootummaan yukireeni amma bakka barsumaa wajjira jiraatan bakka mana keessan jiraatan hin sosso'inaa taa'achumatti rakkoo rakkan boone waan jedheef namni kaan immoo achi bakka hundatti hin jiran hin dhabamanu kana duwwaa odoo hin ta'in boordarii yukireeni irratti gurraacha keenya hunda afrikaas karabiyaan maalii hundumaa kophaatti godhanii waa'ee jara isaanii Eurooppiyaan Yuuniyanii fi Yukireeni isa fuuldura buusanii qofa waan dabarsaniif jara keenya waan hin dabarsineef ijoolleen baay'ee kompleenii waan qabaniif achittis aduu baay'ee dhaabbatanii bishaanis midhaanis waan hin qabaanneef mootummaa Yukireenitti rakkoo qabnaa ijoollee keenyaaf midhaan geessuu hin dandeenye bishaan geessuu hin dandeenye qoricha geessuu hin dandeenye tiraansportii geessuu hin dandeenye karaa Yukireenii rakkoo qabnaa hookan kana nu hayyama hookan immoo solishinii barbaada jennee dubbisnee turre bakka hundatti natti boordariirra jiru duwwaan ta'in eessuma ammallee biyya keessatti bakki namni jiru rakkoon qaba hin jedhe hundumti isaa bakkatti jiru onlaayinii kanaan hama zaggabanii sarratti nu gasuma rakkoo isaanii ta'a soolishinii barbaadna jedhanii amma isa san poostii goonerra akka foormii sanarratti bakkatti jiran guutanii akka gargaarsa argatan gochuudhaaf.
Warri akka seenne dhorkame jedhame eenyuudha isaan warra Afrikaa duwwaadha.
Afrikaa duwwaa miti kana kan inni ilaaluu hin dandeenyu garuu waan nu jedhan isaan jaruma Yukireenii sitiizanii keenya piraayoritii kenninaa jara meembarii iyyuu isaanii piraayoritii kenninaa jedhanii qofa jarri kaan immoo karaa tokkoon ta'anii jarri isaanii immoo karaa tokkoon ta'an akkuma ati fuuldura dhufte namni si booda dhufe sitiizanii isaanii waan ta'eef fuuldura deemuu hin hayyamama jechuudha. Piraayoritii jara isaaniitiif waan kennaniif jarri keenya immoo suutuma suutan dhufan malee akkuma ga'anitti dhufan jechuudha. Jara keenya hoggaan jedhu jarri Afrikaatis jarri kaan.
Egaa lafi isaan tursaan sun idduma daangaarra jira jechuudha.
Hundumtuu achuma daangaarra jiru hundumti isaanii iskiriinii godhanii qofa hoggaa dabarsan achirratti kompileeniin isaan jiru. Har'a garuu jarri kaan xinnootti wayyaa jira jedhaniiyyuu garuu immoo ijoolleen seentus keessaa keenya dhumaa waan jiraniif infoormeeshinii rakkoon dhageenye har'a. Duraan illee daangaarra geenyerraan hunda barsineedhanii qofa teekstii fa'aa godhaniiyyuu teelegiraam irratti.
Lakkoofsaan hin beekaman.
Xinnoo kataan hoggaa ga'an amma as keenyarraa dabaruudhaaf deemnaa jedhanii haasa'anii hoggasuma immoo erga ga'anii silkii isaanii cufanii nu jalaa badan garuu amlaaf hoggaanattiin tu hundumtuu seenanii uumuu hin dinaru har'aanaan jetteetti garuu lakkoofsaan qulqullummaan baruu hin dandeenye kanaaf malee seenanii uumuu hin didanu har'a minaalbaata tokko tokko jarri tasaafee kana hoo jiraate malee manaan hin kaane jiran qaba akka sakka takkatti bibittinnaanii malee daangaa bira ga'an kan hin dabarre hin jiru naan jetti ishiitu isaanis walitti hoggaanitti illee dubbachuu didan ishiitti waan haasa'an. baay'een isaanii galaniiru jarmanitti illee irra nama baay'ee seenee naan jetteetti.
warri afrikaadhaa fi kan biraa warri gara daangaa irratti dhorkaman kun lakkoofsi isaanii baay'eedha. Ta'us garuu lakkoofsa isaanii beekuu hin dandeenye.
Ambaasaaddarri Mul'uu Salamoon deebii naaf laattaniif hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a saditti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata kan isin keessummeesse antuu jubee horaati qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa.